sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu kun sagantaalee qophii filannoo faarfannaati sagantaa qophii filannoo faarfannaa har'aa jalatti dhaamsa isin biraa nu ga'e deebisnee kan isin qaqqabsiisnu ani girmaa'ee baay'isaati keessumaan kan biraan ergaa keessan dubbisaa nafaana jirtu garramichi baay'isaati haasumaan turtii gaarii isinii jennaa nufaana turaa.
Fiqiruu Laggasaa Wallagga Lixaa Aanaa Ganjirraa haadha warraasaa aadde Amaaree Baalchaaf Tolasaa Fiqiruuf Ayyaanee Fiqiruuf amantoota waldaa Adibeentistii addunyaa maraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Dingataa Lammeessaa Kolleejjii Qonnaa Aalleerraa Abbaasaa Obbo Lammeessaa Nageessoof haadhasaa aadde Birqee Abdiisaaf Waaqxolaa Lammeessoof Fayisaa Lammeessoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dagguu Tasfaa'ee godina Gujii Lixaa irraa maatii isaaf firoota isaa hundumaaf namoota dhaggeeffatootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Abbabee Tarrafaa Aanaa Ganjiirraa haadha warraasaa Kaasa'ee Habteetiif Ayyaantuu Abbabeetiif Maartaa Abbabeef Waaqwayyaa Waaqshumaatiif Jorgee Adinootiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru.
Daani'eel Sorii Kolleejjii Qonnaa Allaageerraa Abbaasaa Obbo Soorii Waaltirraaf Haadhasaa Aaddee Uumeettii Tolasaaf Fiqiruu Sooriif Mangistuu Sooriif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Kennesaa Maammoo Aanaa Aayiraarraa Barsiisaa Bantii Goobanaaf Tuujjubee Maammoof Waldaa Beetel Yuubdoof Rattaa Of Argaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Gooftaan si'a eebbisuuf faarfannaan itti aanu kan keessanii ittiin eebbifama.
Yesuus waayee koo ijaan.
Kan argee kanaan hin beekne oo Yesuus waan haaraa Kamuu kaabisaan qarqaraa jira olaanaa. Jaruu jiruu kan hin jaalanne eebbifamu ko. Yeroo hundaa ni mari'atu luchuu bifaako. Karaa gachuu garuu hin dandeenye amma har'aatti. Atwaajichuun abaasuu jirtaan iddoo bal'aatti. Lafaan turee iddoo gaddeebii abdii na fuute. Fulfinaa mana keessa iddoo nam'ate. Siinaan argee kanaan hin beekne oo Yesuus waan haaraa. Akkamuu kaabisaan qarqaraan jira olaanaa. Siinaan argee kanaan hin beekne oo Yesuus waan haaraa. Akkamuu kaabisaan qarqaraan jira olaanaa.
Tasfaa'ee Dirribaa asuma magaalaa Finfinneerraa Abbaasaa Obbo Dirribaa iddoosaaf Tashoomaa iddoosaaf Magarsaa iddoosaaf Caaltuu Dirribaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Malkaamuu Miitikkuu Wallagga Ba'aa Bonayyaa Bosheerraa Ayyaantuu Tasammaaf Yerusaalem Malkaamuuf Taayyee Badhaasaaf Miitikkuu Tolasaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Faayisaa Abbabaa Waamaa Agaloorraa qopheessitootaaf haadha isaa Bijigduu Qonnaaf obboloota isaa hundaaf jaalalleessaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Caalii Danuu Daallee Waabaraa Wandee Nooleerraa dhaggeeffatootaaf luba mokonnin heedaaf maatiif firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Araarsoo Bakaree naannoo Harargee Iddoo Faadis jedhamurraa Fayyeeraa Hordofaaf Dassaatuu Garbeetiif Asfa'uu Balaa'iif akkasuma firoota koo hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Xilahuun Abbabaa magaalaa Naqamteerraa Abbaasaa Obbo Abbabaa Nuguseef haadhasaa Aadde Ayyaantuu Aagaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Galatoomaa faarfannaa ittaanu isiniif filleerraa ittiin eebbifamaa isaaniin jedhe.
Gaafate gaatu gooftaa, gaafate gaatu yesuus, laftis fayyee namnis fayyaa, hundus hin boqotee bulaa.
Kun
yoonaas gooftolee aanaa ganjiirraa dhiisee gooftoleef dassaalanyi gooftoleef dhaggeeffatoota hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera barsiisaa nagarraa wandimmoo iluu abbaaboraa algee saachiirraa abbaasaa obbo wandimmoo raggaasaaf haadhasaa aadde alamiittaanaaf obbo mitikuu wandimmuuf habtaamuu wandimmuuf rabbumaa atoomsaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Shallamaa Mitikkuu Bonayyaa Busheerraa Abbaasaa Obbo Malkaamuu Mitikkuuf waldaa amantootaa Carii Hoomiitiif firoota isaa hundumaaf qopheessitootaafis faaruu tokko filateera. Sooressaa Taaddasaa Billoo Busheerraa Abbaasaa Obbo Nagumaa Taaddasaatiif namoota isa beekan hundumaaf qopheessitoota sagalee abdiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Yaadataa Taayyee Aanaa Diggeerraa Obbo Taayyee Ittaanaaf Obbo Booranaa Ittaanaaf Dirribee Taaddasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Biraanee Guddinaa Jimmaa Horroorraa Araggaash Tasfaaf Abbaashee Obbo Guddinaa Geetanaaf Haadhashee Shibirree Maammoof Caaltuu Guddinaaf Tasfaa Daankiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan ittaanu kan keessanii gooftaan isin eebbisu.
Naaf ta'ee too jiru, tajaajila nam dandeessisu. Alleluuyaa dandeessisuu Kaanota haalee naannoo jedha waaqessi waaqessi naannoo jedha keessa kooti kaanota haalee naannoo jedha waaqessi waaqessi naannoo jedha keessa kooti. Urriin kanaa suunee kooftaadhaan saakamee halkanichi darbee ganameeffamee finfiinsi harcaa'ee namootni darbee faarfachuun jalqabee mataa diidaa yaa'amee. Baay'ee naafeetoo jiru jajachuun nan dandeessisu alleluuyaa nan teessisu kaadutaalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti kaadutaalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti. Galatarratti gaalaata galatarratti gaalaata sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota galatarratti gaalaata galatarratti gaalaata sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota sifa yaadda eegoota baay'ee naaf ta'etu jiru jaajachuu nan dandeessisu alleeluuyaa nan teessisu kaanota haalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti kaanota haalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti. Naafteetu jiru jaajachuu nan dandeessisu alleluuyaa nan teessisu kaanota haalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti kaanota haalee naan jedha waaqessi waaqessi naan jedha keessa kooti.
Barataa Koorsaa Olaanii Boojji Dirmajii Lataa Boobinee irraa Biraanee Olaaniitiif maatii isaa hundumaaf amantoota waldaa Adviintistii maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Suutumaa Xaasoo Wallagga Lixaanoolee Kaabbaa irraa qopheessitootaaf haadha isaa aadde Daayituu likkii isaatiif Israa'el suutumaaf barsiistuu caaltuu bantiif akkasuma waldaa Awaadar Dobacheetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Iddoo Saaqinaatii Wallagga Lixaarraa Baacaa Bayyanaaf firoota isaa hundaaf dhaggeeffatoota sagalee abdiitiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Maabraat Taammiruu Ayirarraa Marabbee Taammiruuf Waaqennee Mulgeetaaf Altsadee Bantiif qopheessitoota sagantaa kana hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Lijaalem Immaanaa kolleejjii barsiisotaa Kamiseerraa Abbaasaa Obbo Immaanaa Dureessaatiif haadha isaa Aadde Asaggaduu Alamaayyotiif barsiisaa Faqqadaa Immaanaatiif qopheessitoota sagalee abdiifis faarfannaa tokko nuuf filee jira galatoomi waan nuuf filteef ittiin jenna. Gizaachoo Zarihuun aanaa qarcaa irraa godina gujiitti faarfataa Gizaachoo Zarihuun ofuma isaatiif burtukaaniif akkasuma alamuu adheessaaf nugusee dastaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomi faarfannaan ittaanu kan keetii ittiin eebbifamii isaan jenna.
Jireenya koo Gatee mannise shakkiin hin qabu kaakuun kee na amansiise jireenya koo sitti gatee mannise shakkiin hin qabu kaakuun kee na amansiise erogoo ilaalee maafaraa biilamaa kooftaanoo naafkutuu hundumaa saafarikaa qabaa erogoo ilaalee maafaraa biilamaa kooftaanoo naafkutuu hundumaa saafarikaa qabaa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 551 1199 Duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Amoogaari kaarsa lubbuu koo jireenyaaf si kaayoon koo amoogaari kaarsa lubbuu koo jireenyaaf si kaayoon koo dandeetti kumaa jiraatu dabarsee kogoonaan hin ta'u. Sinuwaan jaabinni isaa dhiyaachus kanaan danda'u dandeettii kophaa jiraatu dabarsee fagoonnaan hin ga'u. Sinuwaan jaabinni isaa dhiyaachus kanaan danda'u. Jireenya koo sitti gatee mannise shakkiin hin qabu kaakuun kee na amansiise jireenya koo sitti gatee mannise shakkiin hin qabu. Kaakuun kee na amansiise erogoo ilaalee maafaraa biilamaa kooftaanoo naafkutuu hundumaa saafarikaa qabaa erogoo ilaalee maafaraa biilamaa kooftaanoo naafkutuu hundumaa saafarikaa qabaa. Siduukaa bu'aa deemuun koo sitkaatee sunwaa eekoo. Siduukaa bu'aa deemuun koo sitkaatee sunwaa eekoo. Goomotaatti gaaffii ta'ee dhoksosii wajjin deemuu koo. Jireenya kan hundaa taalu naaf taatee taphilannoo koo. Goomotaatti gaaffii ta'ee dhoksosii wajjin deemuu koo. Jireenya kan hundaa taalu naaf taatee taphilannoo koo. Jireenya koo sitti gatee mannise shakkiin hin qabu Kaakooliin keenan amansiise.